Magaalaan Oromiyaa gama dhihaatti yaamicha karaa cufiitii dhiyoo sanaatiin geejjibni akka fedhan yaa'uu dadhabee fi jireenyi namatti jabaatee jedhu adii lafa. Akka kanaan makiinaan qeellam wallaggaa dambidooloo deemuu fi qaachi ba'ullee hin jiru jedhan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa nageenyaa qeellam wallaggaa geejjiba dhuunfaa tokko malee geejjiba uummataa hin dhaabanne jedha. Mootummaan Oromiyaalleen hojiin warri dinagdee gufachiisuuf fedhe taanee fedhe naakor malkaan nu erga.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 27 bara 2012 jechuunis erga wiixata darbee jalqabee sochiin diinagdee fi geejjibaa magaalota godinaalee fi naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti taasifamu daangaa ta'uudha kan himamaa ture. Magaalota lixa Oromiyaa tokko tokko keessatti haalli jiru maal fakkaataas jedhu adda baafachuudhaaf sochii magaalaa Amboo keessatti argamu maal akka fakkaatu jiraattota keessaa gaafannee turre. Obbo Mawaa Zarihuun haala jiru akkas ibsu.
Daandiin guutumaa guutuutti banaadha jechuun nama rakkisaa cufaadha jechuufis nama rakkisaa. Daandii lakkamtu. Wallaggarraa dhufan konkolaataan baay'ee as hin dhufu warra as keessaa immoo deeman kan finfinnee ga'an ayerufoota adda addaa ni yaa'u karaa konkolaataa kanaa cufuufis waraanni humnaa oolti ta'eera namni konkolaataa isaa yogguu dhaabe mana isaanii banaatti konkolaataa keessan baasaa yoo baasuu baattan immoo taargaa irraa hiikuu suuqii keessan cufanii yogguu deeman banaa jechuun kan jirudha.
Jiraattota magaalaa Naqamtee keessaa hagi tokko haala magaalaa Naqamtee keessa jiru akkasitti ibsu.
Konkolaataan gurguddoon warroonni dursanii seenan magaalaa keessa dhaabbatanii jiru. Warroonni kaan garuu baasiin jiranii galaa hin jiranii. Baasiin guutummaa guututti ba'aan jiru dhaabbateera. Warroonni ba'an iyyuu immoo humna nageenyaatiin ajjabamanii fi kan ba'an magaalaa. Qaala'insi jireenyaa baasiin kiiloon tokko birrii afurtamadha.
Haala qaala'insa jireenyaa amma uumamaa jiru kun rakkachaa jira uummanni keenyaa. Uummanni lakkoofsa tokkoffaa irratti waa'ee nageenyaa irratti yaaddoo qabu kanamaa galgala ba'aa galasaatti oolmaa isaatti yaaddoo qaba.
Jiraataan godina Buunoo Beddellee magaalaa Beddellee wiixata darbe sochiin geejjibaa kan addaan citee tures ta'u kibxatarraa jalqabee garuu konkolaataawwan fe'umsaa fi konkolaataan geejjiba uummataa socho'aa jiraa jechuun kan isaan dubbatan godina Iloo Abbaaboor magaalaa Mattuu keessas namni jiraatan wiixata darbeerraa kanaaf geejjibni uummataas ta'e konkolaataawwan fe'umsaa itti fufeeraa jechuun kan isaan bilbilaan dubbatan jiraataan magaalaa. Magaalaa Gimbii tokkos akkasuma sochiin geejjibaa akka duraanii ta'uudha baatus konkolaataawwan gara Gimbii seenaa jiru. Gimbii keessaas gara magaalota kanneen birootti ba'aa jiru jechuun dubbatan. Haa ta'u malee godina qeellee wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti sochiin geejjibaa hin mul'atu jedhu jiraataan magaalaa Dambidolloo obbo Lammii Bashaa.
Gaaffi qaba. Hooggantoota paartii kaafaa kan akka Bujawaar fa'aa, Baqqala Garbaa fa'aa, Dabisummaa Wakiisaas, Jaalabbii Waggaa fa'aa illee mannaa keessatti argamu. Namoota maqaa hin toofnee fi hin beekne hedduudha har'a kan keessa jiru. Kana malees ajjechaan Oromiyaa bakka garaagaraa keessatti baay'atee jira. Ajjechaan kun immoo dhaabbachuu qaba. Namootni hidhamanii jiran hidhaadhaa ba'uu qabu kan jedhudhaan gurri geejjibaa kun akka Oromiyaatti labsamee kan itti fufee jiru jechuudha. Akka magaalaa Dambidollootti geejjibni dhaabbatee jira kan magaalaa keessaa iddoo biraa deemu jechuudha. Magaalaa tokkoof magaalaan tokko geejjibaan wal argaa hin jiru jechuudha. Qaala'insi jireenyaallee mudachaas ni jira. Kanaaf qarshii baay'ee keessaa beetii gabaarra dhabamuun ni mul'ata. Gurra geejjibaa fi yeroo garaagaraatti rakkoo nageenyaa mudatuun namni hojiillee ni dhaaba waan ta'eef namni har'a hojjetee har'a nyaatu jira. Isaan kun kun rakkina guddaa keessatti argamu jechuudha.
Konkolaachisaan konkolaataa fe'umsaa magaalaa Dambidolloo danqaa sochii yeroo ammaa kana uumamee jiruuf hojiidhaaf dhaqee magaalaa Dambidollootti hafu dubbata. Haala jiru yeroo ibsu akkas jedha.
Naannoo godina qellem wallaggaa makiinaan galaas hin jiru baas hin jiru garuu katamaa keessa baajaajotatu sodaa saabii kumaandi poostiitiin dadeemaa jiru. Makiinaa kan oofu dhaabnee jirra amma ammaatti akkuma walii galaatti. Baay'inaan kan tuntunnee deemnudha. Achi olminaanii sangaa waanuma adda addaa geessinaa fi gadi immoo shaqata uummataa fe'nee dhufna akkuma jirutti erga cufaatiin ga'ee jiraate amma ammaatti cufamee jira. Tajaajilli uummataas deemaan jiru kan deddeebisaa meeshaalee fi midhaan achoolii waan adda addaa deemaan jiran akkuma waliigalaatti dhaabbatee jira. Dambidolloo asiin Gambeela deemamuu hin danda'amu. Gara Jimmaa Roos deemamuu hin danda'amu. Akkuma waliigalaatti godina kana jala socho'amaan jiru.
Sababi isaa maali? Amma yoomitti wanti kun itti fufa jedhamee eega?
Amma isaa nuyi waan hubanne hin qabnu dhaabbannee dhuma jirra maaliif mirgi uummataa sagaleen uummataa dhaga'amuudhaaf kan hunduu kan inni ta'ee jiru amma sagaleen uummataa sana mootummaan deebisutti waanuma itti fufuudhaaf nu.
Obbo Tafaree Asaffaa itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina qillee Wallaggaati sochii akka godina qillee Wallaggaaf magaalaa Dambidollootti yeroo ammaa kana jiru laalchisee akkas jedhu.
Iddoo tokko tokkotti waliin kan isaan kaasaa jiran gadaa baasii fi odaa baasii sochiin kan jiree kan jiru kan isa dhaminaa taate maanni rakkoon isaa illee gaafate ture sodaadha miidhaatu nurra gaa'e kan jedhu yaaddoo kaasatii kan jedhu naasa. Kaataan ba'aa jira dhaabbata canqaarra tokkoffaa magaalaa dambiloloo lamatu ba'a ni hanga ammaatti rakkoo dhalamee gabaatti dhaga'ee jiru yeroo baay'ee baay'inaan dhufeen galu darbee darbee dhufee gala yeroo hundaa akka magaalota kan biraa walitti fufiisan galu waan ta'edhaan hanga ammaatti komiin kana naatti rakkoo akkasii mudate komiin naafee jiru addaalaansi jireenyaa sababa adda addaatiin uumamuu danda'a isa kana meestiin xalas arganaa geggeessinama.
Haala nagaa magaalaa dambidolloo fi godina qillee Wallaggaa jiru ilaalchisuunis yeroo dubbatan dhibbaa dhibbatti jedhamus baatu haalli nagaa magaalaa dambidolloof godina qillee Wallaggaa isa duraaniirra fooyyeeraa jechuun dubbatan yaaddoo nagaa magaalotaaf godinota Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti mul'atu furuudhaaf waan taasifamuu qaba jedhan jiraattota keessaa akkasitti ibsu.
Gaggeessaa kan jiru biyya bushaa kan jiru qaama dhimmisaa laallatu kana wajjin taa'ee mari'achuu qaba. Yeroo fudhachuu qaba herrega isaanii muufachuu qabu dhumti isaanii otoo tokko iyyuu bakkee itti dhabbisiin mariisisee yaada araaraatiin yaada nagaatiin biyyi keenya nagaa akka taatuuf naannaan keenya nagaa akka ta'uuf irratti hojjechuu qaba mootummaan addunyaa kanarraas haa ta'u afrikaarraas haa ta'u akka biyyaattis haa ta'u barbaadamee qaamni sadaffaan qaamni dhimma kana keessaa qabne niwutiraalii ta'e gidduu isaatii taa'ee jara kana walitti fidee mariisisuu qaba. Maatuma salphaa jira gaasaa dubbatanii yoo rakkoo jiru uffata hin keenye warra isaanii dhanii kaan ajjeesanii biyya bushuun kan duras hin taane har'as hin ta'u kanaaf mootummaan uummata dhaggeeffachuu qaba namoota har'a hidhee jiru dhaggeessuu qaba qaama kamiiyyuu mootummaan wajjin taa'ee mari'achuu qaba.
Barsiisaan muummee Ikoonoomiksii Yuunivarsiitii Amboo Taakkalaa Abdiisaa dhiibbaa daangoo sochii diinagdee fi geejjibaatiin dhufuu malaa jedhan akkasitti ibsu.
Rakkoon akkasii kun yeroo keessumaa hoggoree geejjibaa gaafa jiraatu sochii diinagdee irratti sochii hawaasummaa akkasumas siyaasa biyya irratti dhiibbaa guddaa ni qabaata. Diinagdee jechuun gabaabumatti sochii guyyaa guyyaati. Sochiin guyyaa guyyaa immoo yoo dhaabbatu dinagdeetu dhaabbata. Hiikkaama dinagdee irraa yookaan galteewwan murtaawaa qabanitti fayyadamuudhaan oomishuu kan oomishan immoo rabsuu achiin booda fayyadamaa biraan ga'uu jechuudha. Yommuu geejibni kun ugguramu rabsuun galma ga'uu hin danda'u yookaan immoo sochiin namaa hin jiraatu, sochiin meeshaalee hin jiraatu. Kanaaf rabsuu hin danda'amu jechuudha. Yeroo kana kaa namni waan barbaade argachuu hin danda'u. Geejibni lafee dugdee dinagdee biyya tokkooti. Kanaaf geejiba dhaabu jechuun dinagdeen biyya tokkoo kan dhaabbatu godhachuu jechuudha. Yeroo sochiin geejibaa hin jiraanne ammoo oomisha kana kan ofii gabaatti dhiyeeffachuu akkasuma kan gabaarra jiru immoo gara manaatti fidachuun hin danda'amu. Kanaatiif hammana kan hin jedhamne galii miliyoonotaan lakkaa'amtu dhabama jechuudha. Akka biyyaatti akka namoota dhuunfaatiif akka dhaabbilee daldalaaf kennis tajaajilaatti dhiibbaa hedduu geessisuu danda'a. Akkasumas abbootii qabeenyaa irratti hoteelaa fi daldalaa suuqii waan adda addaa irratti kan hojjetu akkasumallee dhaabbataalee faayinaansii daldalaa fi kanneen tajaajilaa irratti hojjetan seektara kun amma boba'aa dhiyeessanii jiru seektaroonni adda addaa hojii adda addaatti bobba'an sababa geejjibni gurgurameen dhiibbaan irra ga'uu danda'a dinagdeen biyyattii akka waliigalaatti miidhaa guddaatu irra ga'a jechuudha.
Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa sochiin gabaa geejjibaa fi sochii dinagdee dhaabuudhaaf qaamolee fedhii qaban waamichi isaan yeroo sadi taasisan hin milkoofne ammas yeroo afuraffaaf taasisanii jennaan uummatni harkaa hin fudhanne sochiileen idilee itti fufaniiru jedhanii jiru yeroo ammaa kana naannoo oromiyaatti sochiin daangeffame tokkollee hin jiru jechuun dubbatan konkolaataaleen qaxxaamura biyyaas akkasuma sochiirra jiru jechuun dubbatan bakkeewwan sochiileen diinagdee fi geejjibaa itti dhaabbatan jedhamanitti gaaffilee gaafataman keessaa gaggeessitoota olaanoo paartilee morkattootaa oromoo yeroo ammaa kana maleedhaa keessatti argaman ilaalchisee mootummaan furmaata kennuu qabaa jedhamee kan gaafatameef obbo Geetaachoon gaggeessitootaaf miseensota paartilee siyaasaa dabalatee namni kamiyyuu seeraan gadi waan ta'eef hojiin seera kabachiisuu itti fufee hojjetamaa jechuun dubbatan isarraan kan hafe garuu murtoowwan siyaasaa wantoota barbaadan irratti gadi ta'anii mari'achuun osoo danda'amu gara karaa cufuu fi sochiilee diinagdee guruutti wanti nu geessu hin jiru jechuun itti dabalanii dubbatanii jiru raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amboorraa.